Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa Gijimaata galgal sa'aatii lamaa walakkaa akka sa'aatii sadiitti meetirabaandii kudhanii sagalii digdami lamaa fi digdamii shan irratti guyyaa boqonnaa lamaan ammoo naayil sa'aatii irratti sa'aatii lamaa walakkaa akka sa'aatii sadiitti sadii dabarsin kwaadhaa kun ammaan tan jalqaban. Jimaata ammajii shan bar kuma lamaaf kudhanii saddeetitti galchumaa waliin sannagayaa qommii raadiyoon VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC dabruu jirtu caqasuu jirtan gara keenya kanatti wadhaa mochaa wayaatu wajajjabaattu humnuun jechuu malan nageenni badhaadha jajjaboollee ansoraala keetti sun keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii Itoophiyaan miseensota paartilee siyaasaa hanga tokkoof dhiifama gochuuf ka jirtu ta'uu beeksiftee mataa oduuti.
Dubbii bulchoota Koongireesii Federaalistii Oromoo kudhanii torbaan ittiin himachuu Jeneraal Dhallee Beellamaan dabarsan mootummaan Itoophiyaa dhiyootaan nama maqaa siyaasaatiin hidhame cufaa gadi dhiisaa jedhe eege immoo dubbii sun keessa xiqqoo waan dogoggoraa jira jechaani nama siyaasaati. Ka siyaasaan hidhame nam siyaasaati jedhaneetiin jijjiiruu jiran ogeeyyitu seera tanaan maan jedhan gamkaaniin ammoo mootummaan Itoophiyaa mana hidhaa finfinnee jiru kaa obbo hidhaa jiru man finfinnee. maan hidhaa finfinnee maayikalaawwii jedhani hidhaa jiru keessatti bar dargii keessatti nami akka malee itti miidhame jedhame bara diiguuf yookaan ammoo muuziyeemii jijjiiruuf tunilleen abbootii seeraatiif waan itti jijjachuu jiran keessaa tokko warra achi keessatti hidhamee bahe maal jedha waan irra isaanii qopheessan keessaa tokko oduutti tasaana tujube.
Mootummaan Itiyoophiyaa himannaalee miseensota paartilee mormituu yakkaan himataman hanga tokko irratti dhiyaate irraa kaasuu yookaan dhiifama ka godhuuf ta'uu beeksise gabaasi duraanii akka mul'isutti Itiyoophiyaan hidhamtoota siyaasaa mara hidhaadhaa gadhiisti ka jedhu yoo ta'u sunis yaada muummicha ministeeraa ennaa roobii darbituu ta'uuf ibsa kennan dhiyeessan dogoggoraan hiikamuu isaa ture jedhameera mootummaan takka hidhamtoonni siyaasaa jiru jedhe hin amanne dhiifaman godha jechuun mootummaan qabsaa'ota mirga namaa gareelee mirga namaaf mootummaa kabiroo qalbii hawatee ture dura ta'an koree dhimmootii alaa kan mana maree yuunaayitid isteetsi eed rooyis ibsa barreeffamaan kennaniin akka jedhanitti itiyoophiyaan dhumarratti hidhamtoota siyaasaa qabaachuu ishee amante jedhanii mootummaan battala isaan hiikuuf cichaan hojjechuu qaba jedhan mootummaan itiyoophiyaa garuu waadaa kanarraa xiqqoo fagoo ta'uu qabaachuusaa seene haayilamaariyaam dassaaleny akka jedhanitti mootummaan namoota hanga tokko hogganoota paartilee mormituu kanneen paartilee siyaasaa waliin hidhata qaban dabalatee dhimma isaanii ni xiinxalaa jedhan. manni murtii federaalaa itiyoophiyaa dhaddachi arfaffaan miseensota paartii koongireesii federaalawaa oromoo kanneen hidhaa keessa jiran obbo gurmeessa ayyaanoo fa'a wabii ta'uu kan lakkaatan aangawoota mootummaa olaanoon dhiyaachuun ilaalchisee murtiin kan isaan dhaqqabne ta'uu beeksise manni murtichaa beellama kabiroo kenneeraa gabaasa mallaskaachuu ammahaa soraadh dhiyeessa.
Akkuma murtii federaalaa damee lideetaa jedhutti bulchootii mootummaan federaalaa abbaan alangaa addaa waan bulchoota koongireesii federaalistii oromoo fa'aa akka obbo Gurmeessaa Ayyaanoo obbo Tijjanii Xaafaa obbo Addisuu Bullaallaatii fi obbo Baqqalee Garbaa fa'aa irratti naqaashii tolfateetiin dhiyeeffachuu fi herregate akka itti dhufan irratti ragaa ba'uu malan irratti murtiin hin dhumanneef jarri abbaan alangaa addaa naqaashii yaammate muummee ministeera Itiyoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny obbo Lammaa Magarsaa obbo Abbaaduulaa Gammadaatii fi obbo Abiyyi Mahammed fa'aa fi aadde Caaltuu isaanii fa'aa. Akka jarri kun silaa dhufeetiin ragaa ba'uu maal irratti murtiin irri hin geenne jedha. Manni murtii kun tanaaf dubbii tanallee ammajii sadii barkuma lamaaf kudhaniitti akka Itoophiyaatti beellaman. Bulchootii paartii dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo dubbii tanaa yaamane waan hojiin itti baay'attee fi akka dubbii tanaa beellamaan dabarsanii farmaan dura gaafatan. Bulchootii Koongireesii Federaalistii Oromoo ammaan tanaa jiranii fi miilootii isaanii ammaan tan himachuu jiranii fi miilootii isaanii nama 22 abbaan alangaa addaa obbo Baqqalee fa'aa irratti waan gargaraatiin himachuu jiru obbo Baqqalee malee jarkaanii biyya nagaa dhoowwuun himachuuti jiran jarkan keessaa shan nagaan gad lakkisanii ammaan tana nama 17 tanaan himachuu jiran.
magaalaa finfinnee keessatti kan dhalate gaazexeessaa ibraahim shaafii akka lakkoofsa itiyoophiyaa muddee 25 bara 2010 umrii isaa waggaa 40tti naayiroobii keessatti du'aan boqote ibraahim shaafii barruu addis guddaa jedhuuf ittaanaa qopheessaa ka ture innaa ta'u bara 1997 innaa filannoo biyyoolessaa reebichaa fi hidhaan kan irratti raawwate innaa ta'u miilla isaa akkaan waan dhukkubsateef deemuu dadhabee akka ture hiriyoonni isaanii dubbatu ibraahim magaalaa naayiroobii bakka laantaagaa jedhutti lubbuunsaa ka dabarte innaa ta'u reeffisaa gara itiyoophiyaatti ergame sirni awwaalchasaa raatee jira Afrikaa kibbaa keessatti baaburri maltootaa konkolaataa guddaa tokkotti erga rukutamee booda ibidditti qabate namoonni kudha saddeet yoo du'an kanneen dhibba lamaaf jaatama ta'an madaaniiru. Aangawoonni daandii baaburaa kaleessa akka jedhanitti konkolaataan sun utuu baaburri sun bira hin ga'iin qaxxaamuruu ennaa yaalutti balaan sun uumamee jedhan. Hoogganaan yeroo dhaabbata baaburaa imaltoota Afrikaa kibbaa Mistuuziilii Suwaarz akka jedhanitti. Hoogganoonni yeroo dhaabbata baaburaa imaltoota Afrikaa kibbaa Mistuuziilii Suwaarz akka jedhanitti balaan hin yaadamin akkasii ennaa ilaallu shofeerri konkolaataa sana seera daandii ittiin qaxxaamuran eeguu dhabee jedhan aangawoonni mootummaas shofeerri konkolaataa sanaa baabura sanaan dorgomee dura karaa qaxxaamuruuf yaaluu isaarratti yoo waliigalan poolisiin naannoo immoo ammayyuu dhimmisaa qoratamaa jira jedheera baaburri sun namoota dhibbaan lakkaa'aman ayyaana waggaa booda mana ofiitti deebi'aa ka turan fe'atee ka jiru yoo ta'u poort elizaabeet irraa gara johansbargitti imalaa ture. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata dhuftu mariin sadarkaa olaanaa akka geggeessamuuf kan Kooriyaan Kibbaa gaafatte Kooriyaan Kaabaa simattee jirti. Ministiriin dhimma tokkummaa kan Kooriyaa Kibbaa akka jedhetti Kooriyaan Kaabaa ergaa see'ol simachuudhaan ganda daangaarraa jirtutti waliigalteef walga'uudhaaf waliigalee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammantaan caqasuuf jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa dhiyoo tanaa warra maqaa siyaasaatiin hidhame hin hiika manidhaa Finfinnee jiru maayikelaawwiillee in cufaa jedhe. Jarbar kuma lamaaf ja'a keessa maayikelaawwitti hidhameetiin akka manu tolchanii jedhe keessaa tokko lammii jireenyaatti namoota dubbise. waan mootummaan manidhaa kan hin cufaa jedhe kana maan jettaa jedhee gaafannaan akkana jedhe gara qophii isaaniitti san deebisa.
Dargaggoo lammii mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen namoota siyaasaa hidhamanii jiran akka hiikuuf deemu akkasumas immoo ka yeroo dheeraadhaaf bakka hidhaaf dararaa ture jedhamee komatamaa ture kan maayikelaawii jedhamu akka cufuu akka gara miizeemitti jijjiiru dubbatee jira. Ati namoota maayikelaawii keessatti hidhaman keessaati mee akkamitti ilaaltaa?
Walumaa galatti maayikelaawii cufuun isaanii baay'ee gaariidha. Maayikilaawiin bakka itti ilmi namaa yeroo dheeraadhaaf itti dararamu dargiin waggaa kudha torba akkasumas immoo sirni kun waggaa digdamii torba walumaa galatti gara jaarraa walakkaatiif bakka ilmi namaa itti dararamaa turedha. Bakki kun seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa madaa, seenaa gurraacha, seenaa dararamaa dhalamaa ta'eera kan inni itti mul'atu. Lammiin Itoophiyaa hundumtiyyuu saalaan umuriidhaan akkuma kanas immoo sabummaadhaan utuu adda hin bahin waggaa kana hunda dararamaa ture maayikelaawii kana keessatti cufamee gara muuzeemiitti jijjiiramuunsaa waan tokkodha. Haa ta'uti garuu manni isa bakka bu'u sadarkaasaa kan eeggate kan jedhudha isaan kan isaan kaasanii isa kan bakka bu'u akka har'a suuraadhaa fi viidiyoodhaan agarretti magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Haqaaqii naannoo Aanna Maariyaam bakka addaa kondominiyeemii galaan biratti ijaaramaa jira. Anis akka nama dhuunfaatti ijoollee naannoo sana beekanii fi ogeessa ta'anii kan gaafadhee jirutti manni kun ijaarsi isaa dhagaa gurraacha qofaadhaan kan ijaarame kutaaleen isaas baay'ee dhiphaa kan ta'e gidaara isaallee baay'ee furdaa kan ta'e yookiin immoo xiqqinisiinsa ijaarsa magaalaa sana irraayyuu adda kan ta'e ta'uu isaadha kan isaan dubbatan. Kun immoo ammallee gara fuulduraatti dararama ilmi namaa Itoophiyaatiif mallattoo akeekudha jenneedha kan sodaa irraa qabnu. Sababni isaas immoo namoonni kaleessa maayikalaawwitti dararama sana raawwachaa turan kanneen nuni maqaadhaan beennu kanneen nuni amalaan beennu kanneen nuni immoo hojii isaanii beennu turtii maayikalaawwitti irraa kaanee namoonni nuti beennu kun tokkoffaa balleessan sanaaf ittiin gaafatamne lammaffaa immoo sirni waan sana dalage sun gocha dalage sanatti iyyuu gaabbee uummata dhiifama hin gaafanne namoonni nurratti raawwataa turan isa ta'u namoota biraa irratti raawwataa turan seeratti hin yaadne yookiin immoo uummata akka dhiifama gaafataniif hin godhamne sirni sun hojiitti isaa itti ufee jira jechuudha. Kanaaf manni yoo jijjiirame iyyuu gochaan hamaan lammiilee biyya keenya irratti raawwatamu sun ni dhaabbata jennee amantaa hin qabnu manni ijaaramaa jiru kun kan kutaa bulchiinsa Haqaaqii naannoo Aanna Maariyaam jedhamutti kan ijaaramaa jirus hojii maayikalaawii keessatti dalagamaa ture itti fufuutaatii fi kan qophaa'aa jirudha jechuudha. Waa'ee maayikalaawii irratti yaada kana jechuun barbaada. Hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman dubbatanii jiru. Haa ta'uuti garuu hidhamtoonni siyaasaa kun isaan kamtu hiikama isaan kamtu immoo hafa. kan jiru irratti yaada waliigalaa waan kennan hin qabanii tiwiitarii isaanii irratti muummichi ministeeraa ibsa kana yeroo kennanitti ibsi kun yeroo torbaa ol jijjiirameera kanas jala buunee hordofaa turre qaba hidhamtoonni siyaasaa hundiyyuu ni hiikamu kan jedhu ture. namtoonni siyaasaa hundi kan ittiin itti murtaa'anii jiran akkasumas immoo kan immoo dhimmi isaanii mana murtiitti qabamee jiru himannaa irraa ka'ee ni gadhiifamu kan jedhu ture ibsi kun haa ta'uutii garuu ibsa kana keessa deebisanii lakki hidhamtoota siyaasaa otoo hin taane namoota siyaasaatti jiranii isaanii namni hiikamu kunis immoo muraasa ta'uu isaanii ibsa BBCdhaaf kennaniin BBC Afrikaadhaaf kennaniin immoo dogoggoraanidha kan jedhu ibsanii jiru eenyu akka hiikamu eenyummoo akka hafuu hangamaatti addaan baafanne jechuudha.
Mee gara seenaa mataa keettan deebi'aa dargaggoo lammii yeroo kami kanatti hidhamte haala akkamiitiin hidhamte?
Ani bara kuma lamaaf torba amajjii tokko irratti hidhame. Kan hidhame immoo yeroo sanatti akkuma yuunivarsiitiidhaa eebbifamee baheen barattoota yuunivarsiitii wajjin waliigaltee goone waliigaltee nuti goone sun barattoonni kanaan dura eebbifamanii bahan ijaaramnee uummata keenya siyaasaan dinagdeedhaan akkuma kanas immoo biyya sana keessatti dimokiraasii bal'isuu irratti gahee mataa keenyaa ni raawwanna jenneetu ijaarsa jalqabne ijaarsa sana. fedhii mataa keenyaatiin qomosa mataa keenyaatiin seera baafne utuu hojjechaa jiruu erga qabame garuu daraaraa hedduu anarraan gahanii erga maayikalawii kana keessatti qoratanii booda mootummaa biyya sanaa mootummaa sirnaan dhaabbatee jiru tokko humnaan kuffisuu yaaluudhaan miseensa adda bilisummaa oromoo ta'ee humnaan kuffisuu yaaluudhaan shakkineerra yookiin immoo yakka kanaan himanneerra jedhanidha kan isaan himatanii haala kanaan maayikalawii sana keessatti yeroo dheeraadhaaf daaramaa ture jechuudha.
Isa jalqabaa yuunivarsiitii kamirraati kanatti qabamtee yeroo kamirraa haga yeroo kamitti kanatti mana hidhaa maayikalaawii turte.
Ani yuunivarsiitii Dararaan eebbifame bara kuma lamaaf ja'a kanan qabame garuu magaalaa Finfinnee keessatti amajjii tokko bara kuma lamaaf torbadha. Amajjii tokko bara kuma lamaaf torbarraa kaasee amajjii guraandhala fi bitootessa hanga bitootessa dhumaatti maayikalaawii mana dukkanaa keessan ture. Mana dukkanaa kutaa lakkoofsa lama keessa baatii sadii kanaaf tureen sana booda himannaan irratti baname jechuudha.
Barattoonni ijaaramne yeroo jettu mul'inatti dhaaba dhaabdanii ijaaramtammoo walii keessaniin mari'attanii ijaaramtanii hojii kana hojjechuu barbaaddammoo akkam ture akka ijaarsa keessanii.
Qophii tana hin dhumanne qophiin tun hin dhumanne waan hafe qophii ittaantu wiixataa keessatti deebina. Tamsaqasuu jirtan turre adoonii viiyoo'ee sagantaa afaan Oromooti. bulchooti paartii addawaawii afur waankor paartiin isaanii waankor paartiin isaanii guyyaa kudhanii torba teetteetiin waan dubbate irratti roobii dabarte waan irratti walii galanii fi waan dubbatanii uummatatti himan jara afran keessaa tokko gama dhaadiyooti obbo Lammaa Magarsaati pirezidaantii naannoo oromiyaati waan obbo Lammaan televizyiinii itiyoophiyaa irratti dubbate keessaa hagi tokko namoota qopheesse garasiisan deebisa.
pirezidaantiin oromiyaaf dura ta'an dhaabbata dimokiraataa uummata oromoo yookaan oppidiyoo obbo Lammaa Magarsaa hoogganni wanna lama hojjeta rakkoo adda baasee beekuuf rakkoo hiikuu jechuudhaan ibsa isaanii jalqaban garuu kun qofaasaa gahaa akka hin ta'inillee hubachiisanii jiran hoogganni yaadawwan haaraa maddisiisuudhaan gara uummataatti geessee karaa dimokiraasummaa qabuun uummanni irratti mari'atee akka kansaa godhatuu fi hojiirra oolchu gochuunis dhimma barbaachisaa akka ta'e eeran. kanarraa ka'uudhaan sadarkaa hoogganni ኢህአዴግ irra jiru እና ይብሰን
በዚህ ረገድ ስናየው የአመራራችን ደረጃ አጠቃላይ ይዞታው ህዝቡ ከሚገምተውና ከሚጠብቀው በታች ሆነ መገኘቱ ቶረ ከናን እና ላሉ ሰደርካን ወገነ ኬኛ ቀብዬንሳ ወሊገላ ሰደርካ ኡመንራ ኤገሙፊ ኡመንራ ኤገቱ ትልማሙራ kan gad bu'e ta'ee argamuu isaati rakkoon hoogganaa guddaan jiru agatti eegamurraa gartaanee argamuu keenya hoogganaa jijjiiramicha akka ta'uu qabutti hin hoogganiin hooggana jijjiiramicha hoogganee jijjiirama eegamu hin fidiin waan ta'eef kun immoo ba'ii isaatiin mul'atee jira rakkoon siyaasaa biyyattii keessatti argaa jirru ba'ii rakkoo fi dadhabummaa hooggana kanaati. rakkoon siyaasaa kun deemee deemee jiraachuu biyyattii balaa keessa gaaffii keessa kagalchaa dhufe waan ta'eef hundeensaa rakkoo hooggana kanaati rakkoo eenyullee miti ifatti dubbachuudhaaf koreen hojii raawwachiistu kun hooggana fincilaaf deebii humna qaamaa kennu malee ka dursee rakkoo sana hubatee deebii kenneefii jiru akka hin ta'in hubannee jirra. hoogganni hojii raawwachiistuu kun waan irraa eegamu waan hin raawwatiniif rakkoo paartii keessatti mul'atuufis ta'e ka biyyattii keessatti mul'ataa jiruuf abbaaniif itti gaafatamaan isa akka ta'e gamaaggamnee irra geenyee jirraa jedhan obbo Lammaa Magarsaa kanneen rakkoo kanaaf paarticha saaxilan sababaaleen hedduu akka ta'anillee dubbatanii jiran rakkoon tokko rakkoo dimokiraasii akka ta'e eeranii dimokiraasummaan babal'ataa guddachaa deemuurra quucaraa deemuusaa hubachiisan.
በድርጅት ውስጥ ዴሞክራሲው እየሰፋ እየጎለበተ ካልሄደ ሰው በነገሮች ላይ አመራሩ በነገር በጉዳዮች ላይ በግልጽ መነጋገር ካልቻለ እነኛን የሚገድቡ dhaabbaticha keessatti dimookiraasiin babal'ataa cimaa hin deemu taanaan namni hoogganni dhimmicharratti yookaan dhimma tokkorratti ifatti dubbachuu hin danda'u taanaan haalawwan sana daangessan ennaa uumaman dimookiraasiin daraaraa cimaa deemurra qancaraa deema kana ifatti mul'atee jira hoogganni neetwoorkiin yookaan immoo walquunnamtii dhuunfaatiin hojjechuunsaa kanan jedhe malee jechuudhaan of qofa beekaa godhee dhiyeessuun taayitaasaa akka qabeenyaa dhuunfaan jijjiramneetti ilaaluun haala kanaan taayitaarra turuutti cichuudhaan dhukkubbii kuukkii kan nama keessaan banne ta'ee paarticha keessatti mul'atee jira kun dantaa uummataatiif dantaa biyyaatiif jennee yoo laalle miti dantaa dhuunfaa kabajaa dhuunfaatiif ta'uusaa sirritti agarree jirra kanaan jennu ka karaa dimookiraasii qabsaa'uu fedhuuf immoo karaa adda addaatiin doorsisatu irratti geggeeffama rifachiisuufaa dhabamsiisuunis keessatti mul'achuusaa arginee jirra jedhu obbo Lammaa Magarsaa qaamota uummataa adda addaatiif ilaalchi akka hin kennamin illee dubbatu.
የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የነገው አገር ተረካቢው ኃይል ወጣቱ ከህብረተሰቡ ክፍል ሰፊው ኃይል ነው ያለው። ምን ያህል qaamawwan hawaasaa adda addaa humni boor biyyattii simatu dargaggeessi hammam dhaggeeffatama hammam yaadisaa dhaga'ama yaadisaa dhaggeeffatamee dhaga'amuusaa furmaata itti barbaaduunsaa ennaa dhibu kana gama laaleen rakkooleen akka jiranis hubannee jirra kana qofa miti beektota hagam irmaachisnee jirra bu'aalee beektotarraa dhufan hagam argannee jirra itti gargaaramnee jirraa hirmaachisnee jirraa jennee innaa laallu rakkoolee hedduutu jira dhaabbatoota dimookiraasii kanneen jedhaman ni jiran dhaabbatoonni kun akkaataa ta'uu qabutti akka dimookiraasii babal'isanii fi cimsan ga'ee isaanii akka gumaachan deeggarsi godhameefii jira yeroo jennu rakkooleen ni jiran jedhu obbo Lammaan waa'ee walitti bu'insa biyyattii keessatti mumulataa jiru seenaa dubbatan akkana jedhan.
ግጭቶችንም መለስ ብለን ካየን ለግጭት የሚዳርጉ ምንድን ናቸው? ህዝቡ አመፀኛ ስለሆነ ነው ወይስ ችግር ስላለ ነው የሚለውን በሚገባ ማየቱ አስፈላጊ walitti bu'insotas ofirra deebinee ennaa laallu kanneen walitti bu'insotatti geessan maal maali ummatichi fincilaa waan ta'eef moo rakkoon waan jiruuf jedhanii ilaaluun barbaachisaadha rakkoonsaa dhaga'amee rakkoonsaaf furmaanni hin kennamu yoo ta'e filannoonsaa dhumaa gara fincilaatti galuudha wanni yeroo hundumaa ukkaamamee cuqaasamu gaaf tokko dhoowunsaa waan oolu miti kanaaf jecha gama tokkoonis ta'e gama biraatiin rakkoon koo naaf dhaga'amee naaf argamee furmaata karaa argatu taa karaa jedhu gara fincilaatti deema jechuudha kanaaf waa'een dimookiraasii dhimma baay'ee barbaachisaadha jedhu obbo Lammaa Magarsaa gama biraatiin immoo rakkoon gartummaa qajeelfama hin qabne rakkoo dhaabbaticha yaade keessatti uumame ta'uusaa dubbatanii jiran gartummaan yookaan immoo quunnamtiin garee uummachuudhaan geggeeffamu adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti uumamee rakkoo kan fide oppiidiyoo dabalatee gara paartiilee kabirootti babal'achuusaallee hubachiisanii jiran.
Hammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaada qabdan nu barreessaa nu bilbilaa. Waan afedda barra. Ka dubbifneef dhageenyirra. Ibsi muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny fa'aatii waan nam hidhamee hiikuu irratti dhiyootan dubbatanii akka jechuu malanitti hin jedhamin dogoggoraan jedhamee jedhaniitiin jijjiiran. ka hiikamuu malee jedhan qara warri siyaasaan hidhame eege immoo abbootii siyaasaa jedhan nam siyaasaan hidhame jechuun nam siyaasaan hidhame jechuun maal jechuu ogeessi seeraa yuunivarsiitii melbourne awustiraaliyaa jirtu dooktar Tsaggaa Yaraarsaa maal jedha jalannee dubbisa.
Namni tokko hidhamaa siyaasaati kan jedhamu siyaasa irraan kan ka'e yookiin immoo mirga siyaasaa waan gaafataniif mootummaan sun kan hidhee fi kan mana hidhaatti darbate hoogganoota ta'uu danda'u namuma dhuunfaa ta'uu danda'u namni akkanaa afaan faranjiitiin victim of political violence jedhama nama hokkara siyaasaan qabame yoo ta'e warri kun hidhamtoota siyaasaa jedhamanii laallamuu jechuudha. Yakkichis yakka siyaasaa jedhama. Yoo isaan mana murtiittis dhiyaatan murtiin kan murteeffamu siyaasa irraan ka'eeti malee seera irraan ka'ee kan hin taane waan ta'eef durumaanuu gaafuma namooliin qabaman san gaafasuma murtiin isaanii beekamaadha. Kanaaf ragaa fiddee hin finne qabaattee hin qabaanne homaa hin godhu siyaasni haala seeraatiin dalagamu kun political trial yookiin immoo murtii siyaasaa jedhama jechuudha.
Karaa gara biraa immoo hoogganoota siyaasaa mana hidhaa keessa jiran jechuun maal jechuudha?
Fakkeenyaaf Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqala Garbaa hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiranii jedhamu. Isaan hoogganootas hidhamtoota siyaasatis. Ammoo kan hidhaman siyaasa irraa kan ka'e waan ta'eef isaan hidhamtoota siyaasatis. Oromoota hedduutu hidhamtoota siyaasaa ta'ee qabamee mana hidhaa keessatti hanga har'aatti hidhamaa jira. Isaan kun waan mormii fakkaatu waldorgommii mootummaa biyya sanii wajjin waan qabaniif mootummaan qabee mana hidhaatti darbate jechuudha. Hundi isaaniitu kanarraan kan ka'e hidhamtoota siyaasaa jedhamuu danda'u.
Gidduu ana kan dubbatamaa jiru hidhamtoota siyaasaa hiikuu jechuun maal jechuu?
Mootummaan tokko hiikuu kan danda'u warra yakka wayii raawwatanii jedhamanii shakkamanii otuu hin himatamin yookiin immoo himatamanii murtiin otoo irratti hin darbin yakka san dhiisanii fi gallakkisuun hiikuudha tokko. Gara biraatiin immoo warra yakka wayii dalaganii jedhamanii shakkamanii kanarraan kan ka'e himatamanii ragaan irratti dhiyaatee manni murtii murtii irratti murteesse kanarras darbee adabbiin irratti murteeffame mana hidhaa kan jiran dhiifaman jechuun paardan kan jedhamudha. Yoo gallakkisan kana hiiknee jechuu danda'u. Jara kaan garuu kan seeran ala akka qabaman rekognaayiz gochuu qabna. Kanaaf hidhamtoota iyyuu miti sila. Isaan yakkamtoota miti akka seeraatitti hin hidhamne siyaasa irraan kan ka'e qabamanii hidhamtoota siyaasaa ta'anii jiran kana gallakkisuun hidhamtoota siyaasaa hiikuudha jedhama. Amma seera keessatti yoo deemte kan dhiifama godhamee fi eega murtiin irratti murtaa'ee booda kan gallakkifaman jiru kan immoo yakki dhiifamee fi amnestii argatanii kan gallakkifaman jiru. Kana gochuun hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu miti. Gallakkisuun sun release of political prisoners jedhama. Himata isaanii dhiisuu fi yookiin immoo warra himataman dhiifamaan hiikuun akka seeratitti paardan fi amnestii kan jedhamudha hiikuudha.
Asirratti Dooktar Tsaggaa'e yeroo tokko tokkoon dhiifamaa gaafatanii mallatteessanii ba'an wanti jedhamu jira. Inni kun isaan kamiifidha kan ilaallatu?
Akkuma beekamu hidhamtoota siyaasaa gaafa gallakkisu mootummaan Piraayim Minister Mallas warra mormitoota kana manni murtii irratti murteessee gaafa isaan haa hiikkaman jedhanii warri alaa dhiibbaa irratti geggeessan hidhamtoota siyaasaa hin hiiknaa. Akkamitti hiiknaa garuu yoo isaanii dhiifama gaafatanii badii balleessineerra yakka isin nu yakkitaniin Akkuma himatamneetti balleessaa taanee argamneerra garuu immoo mootummaan kun dhiifama nu gochuu qaba adabbii nurratti murtaa'uuf deemu kana nu dhiisuu qaba jettanii mallattoo mallatteessaati sani achi immoo gaafa asii baatan siyaasa keessa waa tokkoyyuu hin dalagnu siyaasa karaa nagaan hin geggeeffamne faa kana kana keessa qooda fudhachuu hin barbaadu jettanii gaafa mallatteessitan siin dhiifnaa jedhanii kana raawwatanii turan dur. ammas immoo gaafa hidhamtoota siyaasaa gallakkifna jedhan wanti jechaa jiran ammas kanatti deemutti jira wanti dhaaba Ihaadig irraa amma nutti bahaa jiru kun yoo mootummaan hidhamtoota siyaasaa gallakkise jedhe haal dureen hin barbaachisu akkanumaan liistii baasanii namoolii hangana ta'an hiiknee jirra yookaan immoo itti fufnaa laalleet ammas warra siyaasa irraan qofa kan ka'e qabamanii mana hidhaa jiran kanas hin hiikna gaafa jedhan kana ibsuu danda'u. Maaliif kana godhu waliigaltee uumuudhaaf dhaaba siyaasaa gidduutti waliigalteen akka uumamu biyyattii keessatti waliigalteen akka uumamu biyyattiin akka tasgabbooftu nagaan akka bu'u kana kanaaf jecha tummaan warra hidhamtoota siyaasaa gallakkisuudhuma qabu. Warri sodaateenuma bahaa warri cimee itti hafummoo achumatti hafa jechuudha. Paardan fi amnestii dhiifamaa fi dhiisuu yakka dhiisuu fi murtii manni murtii dabarse dhiisuu eenyu godhaa yoo jette warra egzigitiif ta'ee mostli muummicha ministeeraa biyyattiititu kana gochuu danda'a. Kuni waanuma seera keessa jiru.
Marii keenya kanaaf ittiin ka'umsa kan ta'e ibsa muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny gaafa roobii kennanidha. Siniif adda addummaa qaba ture inni jalqabaaf inni dhumaa?
Rakkoon isaa maaltu fakkaate gaazexeessitoota bilisa ta'an ofitti waamanii ifaa ifatti uummatatti haala public ta'een dubbii san hin dabarsine utuma gaaffiif deebiin isaanii uummatatti hin dhufin dura miidiyaaleen adda addaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii hin hiikkamu jedhee maakalaawwan hin diggamaa jedhee jedhaniiti mata duree isaa gadi baasan miidiyaaleen adda addaa kana fudhataniiti isa wajjin deeman garuu immoo takka turanii feesbuuk peejiin muummichi ministeeraa durarratti maal jedhanii hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii akka hiikkamanii kan jedhu barreeffamee ture takka turanii immoo warra yakkamanii mana murtiitti keeziin isaanii deemaa jiru haala seeraatiin dhiifama goonee fi hin bahuu jedhee jedhan takka turanii isuma jijjiiranii hogganoota siyaasaa kan ta'an hiikuuf deemnaa jedhanii jedhan egaa kun jijjiiramaa ture maaliif akka ta'e duubarra immoo ibsaa turanii isaanis egaa amma maali dubbiin tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa bara meeqaaf hidhamtoota siyaasaa ofirraan qabanii hin jiranii waan jedhu waan qabuuf hidhamtoota siyaasaa hin hiikna jechuun suni admit gochuudha akka hidhamtoonni siyaasaa jiran jechuudha. Kanaaf maqaa keenya addunyaa irratti hin xureessaa jedhanii natti fakkaataa isa jijjiiran. Takka turanii immoo warra seeraan yakkaman hoogganoota siyaasaa yakkamanii mana hidhaa jiran isaan laallee haala seeraatiin haala sirni haqaa biyyattii hayyamuun qulqulleessinee akka bahan goonaa kan jedhudha jedhan. Suni hidhamtoota siyaasaa hiikuu miti. Suni hoogganoota dhaabbolii siyaasaa tokko tokko haala seeraatiin faardan fi amnestii dhiifamaa fi dhiisuu godhanii fi hiikuu kan jedhudha. Sun immoo murtii siyaasaatii miti. Garuu gaafa warra yakkame dhiifama gootee fi gallakkistu suni murtii seeraati malee murtii siyaasaatii miti. Kanaaf amma maalitti deebisanii murtii siyaasaatiin kan dalagamu waa'ee hidhamtoota siyaasaa sana murtii seeraatiin kan dalagamu godhanii fakkeessanii achitti gad deebisanii jiru. Kuni waa lama nutti hima. Tokkoffaa mootummichi haala tasgabbaa'een haala sirna qabuun sirriitti haasa'uu dhiisee jiraa jechuudha. Muummichi ministeeraa kana jedhe ministeerri koominikeeshinii biyyattii immoo as deebi'ee namooliin hiikaman eenyufaa akka ta'an hin beeknu faa jedha. Beekuu qaba sila. Mootummichi iyyuu sirriitti haala qindaa'een haala sirna qabuun haala tasgabbaa'een koominikeet gochuu dhiisee jiraa jechuudha. Sun immoo waan biraatu agarsiisa. Kan lammaffaa hidhamtoonni siyaasaa biyya kana keessa hin jiranii nuti dimookiraasii cimaadha. Biyyattiin biyya olaantummaan seeraa jirudha. Kanaaf haala seeraatiin deemna malee hidhamtoota siyaasaa akkanumaan kaanee hiiknu hin qabnu garuu dhaabbolii siyaasaa gidduutti waliigaltee uumuudhaaf akka danda'amu hoogganoota siyaasaa tokko tokko yoo dhiifama gaafatan akkuma seeraatiin lakkifnaa jedhanii ergaa akkanaa dabarsuu barbaadu. Kan sadaffaa ergaa lama dabarsaa jiru amma miidiyaa addunyaatiif. akka hidhamtoota siyaasaa hiikan godhanii achi gallakkisu uummata biyyaatiif immoo akka hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiran gallakkisuuf deeman taasa'aa jiru. Kanaaf isaan duruyyuu fudhatamni isaan barbaadan uummata isaanii biratti utuu hin ta'in mootummoota addunyaa irratti waan ta'eef akkasitti itti deemaa jiru natti fakkaata.
Muummichi ministeeraa ibsa yeroo laatanii gaazexeessonni biyya alaa seenuuf carraa argataniiru ta'ee waan dhugumaan isaan jedhan addunyaa waliin ga'uuf carraan kennattee yaadda.
Eeyyee gaazexeessitoota biyya alaa dhiisiti gaazexeessitoonni walaba ta'an kan biyyattiitu afaan amaaraatiin utuu achi jiraatani utuu silaa televizhiniidhaanis uummatatti darbaa ture akkasitti silaa dubbiin qulqullaahee baha. Gaazexeessitoonni immoo waan qulqulleessuu barbaadan achumatti gaafatanii siraa qulqulleeffatu. Akkan yaadutti gabaasni adda addaa kan ba'uuf rakkoo siyaasaarraa kan madde walgahii hojii raawwachiiftuu yaadeg keessatti kan waliigalanii fi akka reezoluushiniititti kan isaan baasan fi amma immoo pirees riiliis irratti isaan ibsan adda adda deemutti jira. Waan gaazexeessitoota mootummaa qofa dhoksaan waamatanii dubbataniif waliigalteen isaan waliigallee jedhan sun akka hin jirree fi siyaasarraa waan dubbicha irratti waan waliin galleef kun uumamee natti fakkaata.
Dooktar Tsaggaayee Araarsaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoomaa.
qajeelam qophii kan taardaa fixachuu jirra yaad-qabdan nu barreessaa nu bilbila hagam kennaa nagaas keessa nu bula qophii boriitiin wala agarra ammaan tan sagantaa afaan amaaraatti jalqaba nagaan bulla.